ನೀವೇ ಯರಾವಿ ಹಗರಡಿ Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika isamiranirai washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yo kuri ino saha mu burundi abantu batandatu barafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya kayanza bagirizwa kwica impamvu
abantu biyumvira kwica igikoko cy'imafu nk'iki nibaze yuko no kwica umuntu batobitinya arico gituma twashaka dutera akama bene gihugu ego ngaha mu kayanza muri ino zone ya gwegura yuko nukuri bovavanura bovavanura n'iyo ngendo mbi ijanye kwaka ubuzima ibikoko nk'ibi uyu ni berkimas hatungimana atwara ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije mu rwanda itohoza ryakoze ryerekana ko abagore bagera kuri mirongo indwi na batanu ku ijana bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi mu gihe abagabo ari mirongo ibiri na batanu ku ijana gusa muri burkina faso havugwa ko igitero c'abagwanyi ba kisilamu ku modoka z'ishirahamwe ritanga imfashanyo cahitanye abasirikare cumi n'umwe icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika um, kamala harris ari mu rugendo mu buyapani na korea y'epfo eh, rushimikiye ku bijanye n'umutekano ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri burkina faso havuga ko igitero c'abagwanyi ba kisilamu ku modoka z'ishirahamwe ritanga imfashanyo cahitanye abasirikare cumi n'umwe abasivile bagera kuri mirongo uh, barabura irengero ryabo ni inkuru ejeni mukankusi adushikiriza
guverinoma ya burkina faso yavuze ko abarwanyi bafite intwaro bavumbukiye ku modoka ijana na mirongo itanu zari ziherekejwe n'abasirikare zijyanye imizigo mu mujyi wa jibo mu majyaruguru y'igihugu ivuga ko abasirikare cumi n'umwe bishwe kandi ko abasivili barenga mirongo itanu baburiwe irengero yavuze ko ibyo byabereye kuwa mbere muri komine ya gatsikinde mu ntara ya sumu mu majyaruguru aho kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imiryango ifite intwaro ifite aho ihuriye na al qaida na leta ya kisilamu yigaruriye igice kinini cy'ubutaka umuvugizi wa guverinoma lionel bilgo yatanze ishusho y'ibyabaye abyita ubugwari n'ubunyamaswa umubare w'abahasize ubuzima ushobora kugera kuri mirongo itandatu nk'uko ibiro ntaramakuru bya faransa afp byabivuze bisubiramo amakuru yaturutse mu bashinzwe umutekano bavuze bati imodoka yose yahiye irakongoka icyo gitero gishobora gutuma ibyangombwa by'ibanze biba bike nk'ibiribwa na mazutu ijibo umujyi umaze amezi warigaruriwe n'imitwe y'abarwanyi bishobora no kongera impungenge kuri burkina faso aho miliyoni zigera kuri ebyiri z'abaturage bataye ibyabo kubera ubushyamirane bwiyongera n'ihindagurika ry'ibihe
urakoze jene mukankusi muri nigeria naho igihugu gishobora kuzohura n'ibibazo bikomeye by'ifungura nabi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu biturutse ku mutekano muke ibiciro biri hejuru n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ni inkuru ya ejene mukankusi umuryango w'abaganga batagira imipaka Medecins Sans Frontières MSF wabivuze wasabye ko ako karere gashyirwa mu mugambi wa ONU mu bijyanye n'amafaranga y'imfashanyo ku mwaka utaha abagabo bafite imbunda bakuye abantu umutima mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria barishe kandi bashimuta abantu bagamije ingurane muri uyu mwaka iki gihugu gituwe kurusha ibindi muri Afurika gisanzwe gihanganye n'inyeshyamba za kisilamu zakuye abantu byibura miliyoni ebyiri mu byabo mu myaka irenga icumi umutekano muke wabujije bamwe mu bahinzi gutera imyaka mu karere ubu karimo guhura n'imyuzure itari yarigeze ibaho mu myaka myinshi msf yavuze ko yiboneye umubare ukabije w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi bari munsi y'imyaka itanu muri leta eshanu zo mu majyaruguru uburengerazuba bwa nigeria aho abagera mu bihumbi ijana barimo kuvurirwa indwara zituruka ku mirire mibi imiryango itanga imfashanyo yagiye ahanini yibanda mu majyaruguru y'uburasirazuba aho igisirikare cya nigeria cyakajije umurego kigaba ibitero ku nyeshyamba za kisilamu urakoze jene mukankusi icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris ari mu rugendo mu buyapani na korea y'epfo rushimikiye ku bijanye n'umutekano thomas kamirindi yadukurikiraniye iyi nkuru kamala harris yabanje gusura ubuyapani mu rwego rw'imihango yabaye ejo kuwa kabiri yo gusezera burundu kuri shinzo abe shinzo abe wigeze kuba minisitiri w'intebe w'ubuyapani yishwe arashwe n'umugizi wa nabi mu kwezi kwa karindwi gushize abantu barenga ibihumbi bine bari muri iyo mihango barimo n'abategetsi b'abanyamahanga batandukanye nka minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi wa australia anthony albanese na minisitiri w'intebe wungirije wa korea y'epfo han duk so mu biganiro byihariye bitandukanye yagiranye nabo buri wese ukwe ndetse n'abayobozi b'ubuyapani ubwabo visi perezida harris yagarutse ku cyo yise ubushotoranyi n'agasomborotso by'ubushinwa ku kirwa cya tayiwana yashimangiye ko leta zunze ubumwe za amerika itazatezuka ku mutekano w'inshuti zayo muri aziya no gushyira hamwe kwabo kamara harris azava mu buyapani ajya muri korea y'epfo ejo kuwa kane
urakoze cyane thomas uburusiya abarusiya ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga igihugu cabo banka kwinjira mu gisirikare donido ni thomas kamirindi ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko kugera ejo hashize abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo cyenda na bine bari bamaze kwambuka imipaka hafi ya bose ni abagabo kandi bakiri bato guhunga byatangiye ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'uku kwezi nyuma y'ijambo rya perezida vladimir putin yagejeje ku gihugu avuga ko inkeragutabara ibihumbi magana atatu bagomba kugaruka mu gisirikare kugira ngo bajye kurwana muri Ukraine abahunga bavuga ko batabishaka ibihugu bya Kazakhstani na Georgia byombi bidasaba viza abarusiya nibyo byakira abahunga benshi kurusha ibindi bituranye n'uburusiya nka Kazakhstan yonyine ubwayo ivuga ko imaze kwakira abarenga ibihumbi ijana ibindi bahungiramo ni nka za Finland, Norvege na Mongolia.
barakoze bagenzi bacu eugene mukangusi na thomas kamerindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudusange no kuri internet turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook ni voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini idosiye ya dr sahabo christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga kira hospital yafashe iyindi ntumbero umwe mu bamwunganira mu mategeko cyo kimwe n'uvukana na dr sahabo baraye bafashwe barafungwa baragirizwa gushaka kumena amabanga yo muri iyo dosiye pierre claver niyo nkuru araduha idonido kuri iyi nkuru idosiye y'urubanza rwa dr sahabo christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga i bujumbura kira hospital iguma ihindura isura uko bukeye uko bwije uyo ubafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva mu kwezi kwa gatanu y'umwaka inyuma y'ukwezi n'igice yamaze mu biro by'iperereza abagerageza kumuvugira bose barategwa ubwoba ndetse harimwo n'abamuburanira nk'uko abanyene bavyivugira umwe muri bo metre sandra ndayizeye yarafashwe arafungwa kuva ku wa kabiri cyo kimwe n'umwe mu bavukana na dr christophe sahabo uwavukana na sahabo yagirizwa ko yamuserukiye mu nama y'urwego nshingwantwaro rw'ibitaro kira nico kimwe na babiri mu banyamitahe b'ibitaro kira hospital esperance baranyizigiye na claver manonko kuri uyu wa kabiri biriwe muri parike ya muha hagati mu gisagara ca bujumbura umunsi wose babazwa n'abacamanza bagirizwa ko boba baramenye amabanga muri iyo dosiye abo bavuga ko bafise ubwoba ko nabo nyene bashobora gufungwa abo co kimwe n'ikigo c'abaswisi citwa swiss med international nibo bafise igice kinini c'imitahe muri ivyo bitaro ibice mirongo itandatu n'umunane kw'ijana nk'uko biri mu rwandiko rw'ico kigo abashinwamanza baburanira dr sahabo mu masentare mpuzamakungu bariyamiriza ifungwa ry'abo bantu babiri harimwo na mugenzi wabo metre gustave niyonzima ni umwe muri bo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika aho uwo muntu avukana n'uwundi ahobwa ivyo uwo bavukana yakoze kandi dusanzwe tuzi ko responsability iri individuelle ukabona umushingwamanza yahora aburanira muganga Christophe Sahabo nawe baramufashe baramupfunze kandi amategeko amukingira afise ubudahangarwa mu gihe ariko araburanira umukiriya wiwe rero ibi ni ibintu bitwereka ko ata mategeko ariko arakurikizwa uh...
amakuru ijwi ry'amerika rifise ni uko umuryango wa Domitiano Ndayizeye yabuze atwara Burundi wasavye ko umukobwa wiwe Maître Sandra Ndayizeye yorekugwa kuko kuri we afunzwe azira akazi kiwe ko kunganira abandi mu mategeko mu byaha Dr Sahabu yagirizwa harimwo kunyuruza amatungo y'ivyo bitaro yamara ikigo c'abaswisi gifisemwo imitahe myinshi kiravyiyamiriza iryo shirame Swiss Made International ryerekana ko leta y'u Burundi ifisemwo imitahe mike yoba ishaka kwigarurira iyindi mitahe n'amatungo y'ibitaro kira ivyo umukuru w'igihugu nawe avyamirira kure perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro aheruka guha abamenyeshamakuru n'abanyagihugu n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya dogiteri christophe ni ukubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu apfungiwe iki mbarira ingingo imupfunze n'iyihe mugabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva na jiyomba porokirere byari kugenda uko nyine nkumva si ngo utabara nta kundi si mba nabigize navuze ntintegereza kubona amahera ya leta iyo ari hose njye niko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara by'urubanza baca bajya mu by'imanza ibyo rero sisubira kubyinjiramo cyane aho bigeze abasigaye baburanira abo bafunzwe kubera iyo dosiye y'ibitaro kira hospital bemeza ko iyo dosiye icafuza ishusho y'Igihugu eh, mu ntumbero y'uko baca babona ko atagateka kazi na muntu kariho abantu bapfunga imbubusa kugira babanyage urukomba amazi ibintu vyabo baba bafise kuko urabona yuko nico twita mu gifaransa la spoliation yo gutwara imitahe y'abazungu iri muri kira bitukisha izina ry'igihugu n'abandi ba investisseurs étrangers batazogaruka mu gihugu babona ati ntituze ahantu baca badupfunga ahantu baca batunyaga utwacu kuva Dr Sahabo afunzwe ibitaro yahora arongoye ubu bitwagwa na Charles Ndagijimana yabuze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aserukira inyungu za leta muri ivyo bitaro ishirame Swiss Made International rifise imitahe myinshi mu rwandiko rwayo ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ryatangaje ko inama y'urwego nshingwantwaro yabanyene imitahe muri ivyo bitaro yafashe ingingo ko ubutunzi bw'ivyo bitaro budasubira kuva mu mabanki kandi ko utwara ivyo bitaro azwi n'amategeko akiri Dr Sahabo iyo ngingo yamenyeshejwe amabanki yose aho ivyo bitaro bifise ubutunzi umukozi w'ibanki BCB yabwiye ijwi ry'Amerika ko bahawe amategeko ko atawuzosubira gusohora n'ifaranga na rimwe ku izina rya Kira Hospital umunyamategeko yigenga Notere Didas Rudaragi yemeje ivyavuye muri iyo nama y'urwego nshingwantwaro amaze kurenguka imbere y'ubutungane inshuro zibiri abazwa ko yoba yateye umukono ku rwandiko rutari rwo ivyo metre rudaragi atemera ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico umuvugizi w'amaparike mu burundi abivuga ko agnes bangiricenge yabwiye umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ko idosiye iri mu butungane atawurekuriwe kugira ico ayivuga ko itarahera pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
clave niyo nkuru arakoze kuri iyo nkuru uh, mu rwanda naho abagore bagera kuri mirongo indwi na batanu ku ijana bavuga ko bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi mu gihe abagabo ari mirongo ibiri na batanu ku ijana gusa ivyo ni bimwe mu vyagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe ku bantu igihumbi n'amajana abiri bashizwe hanze byashizwe hanze n'ishirahamwe transparency international mu rwanda asumta kaboyi niwe waduteguriye inkuru uyu muryango uvuga ko mu babajijwe bagaragaje ko ruswa y'igitsina igaragara cyane mu rwego rw'abikorera aho igeze kuri mirongo itanu na karindwi ku ijana uru rwego rukurikirwa n'amashuri makuru bigeze kuri mirongo ine na kabiri ku ijana mu nzego z'ibanze naho hatunzwe agatoki ko iyi ruswa igeze kuri mirongo itatu na karindwi ku ijana imiryango itagengwa na leta niyo igaragaza ruswa nke ishingiye ku gitsina kuko igeze kuri cumi na kabiri ku ijana madamu ingabire marie makire uyobora uyu muryango yagaragaje ko iyi mibare yasohowe ari mike ugereranyije bagereranije n'abatavuga iyi ruswa bagahitamo guceceka iyi nayo iri mu ziremereye ziri hejuru cyane kuko nongere mbibutse ko ari ikintu kidakunze kuvugwa nk'uko no mu bushakashatsi byagaragaye niba turinda tubona imibare ingana kuri iyi ntushaka uyikube gatanu ugereranije n'abataba babivuze ubwo rero iri hejuru iri hejuru pe kuko abenshi erega baranabikubwira aba bana bakora mu mahoteli abanyeshuri muri za kaminuza cyane cyane noneho na leta rero yayihaye icyuho kubera ko yafashe ihuza abanyeshuri aho bari bafite amacumbi ariho huye ibazana hano i kigali ugasanga abana bapanze amazu ugasanga abana bakagera bakajya mu bibazo bibegisipoza nyine abayobozi banyuranye bari bitabiriye imurika ry'ubu bushakashatsi barimo abashinzwe inzego z'ubugenzacyaha imiryango inyuranye itagengwa na leta ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire mu rwanda madamu roza rwabuhihi we yagaragaje ko ikibazo gikomeye kuko iyi ruswa itavugwa ikibazo kigaragara hano gusa nuko abantu badakunda kuvuga cyane ruswa ishingiye ku gitsina kandi ihari biri mu nzego zose turagomba rero kwibaza buri rwego rwakora iki urw'abikorera rwatunzwe agatoki cyane ariko n'inzego za leta zatunzwe agatoki na sosiyete sivile yatunze agatoki bivuga ngo iki kibazo kiri mu nzego zose twumva abatanze amafaranga twumva abatanze amasambu twumva abakoze ibintu byinshi ariko ntabwo no mu makuru ntitubyumva cyane bihagije kubera iki nk'uko byagaragaye mu bushakashatsi abantu ntabwo babikorutinga kuko niba uzanye ikibazo ukikajyana imaze imyaka itanu waravuye ku kazi uhunga ikibazo nka kiriya urumva kugira ngo inzego zizabikurikirane biragorana ubushakashatsi bwasohowe na Transparency International Rwanda bugaragaza ko abagore aribo bibasiwe cyane n'iyi ruswa mu batanze ubuhamya mu bushakashatsi bagaragaje uburyo batswe iyi ruswa igihe nagiye gushaka akazi bosi arakama namusanze ari muri roji aba aranyeruriye arambwira ngo kugira ngo akomeze ampe akazi cyadukomezanye ngo ni uko nyine namuha ndamubwira ati nta kibazo birangira nyine turyamanye maze yo kujya ahantu hatatu hose bimeze gutyo nakoze muri kampani nkora muri njye mukobwa urimo bose arambwira ati naragukunze nibwo bose yaje kumpamagara tutagiye no gukora hari kwa gatandatu arambwira ngo ndakeneye ku kazi njye naragukunze nabikubwiye kuva kera nutemera ko tuzaryama ntabwo nzaguha amanota nk'ay'abandi ubwo nabonaga ari umupapa mukuru cyane ukuze ndagenda mbiganiza mama mama arangije arambwira ati rero sitaje yivuyemo ubu bushakashatsi ariko bwanagaragaje ko n'abagabo babatse ruswa ishingiye ku gitsina n'ubwo imibare ikiri hasi ugereranije n'abagore abagabo makumyabiri na batanu ku ijana nibo basabwe iyi ruswa umugabo byabayeho utagaragaje isura ye ndetse n'izina rye yasobanuye ko yahuye nayo rwose narabibonye umudamu akajya abwira umwana w'umusore yabanje kubimbwira ngewe ngo nzajye nza kumumasa tuza no kubisobanura cyane icyo gihe ngira akarengane cyane mu kazi ukajya noneho ntoteza bigeze aho rero noneho yadukira undi mwana w'umuhungu we arabyemera ubushakashatsi buje bukurikira ubwari bwasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwo bwari bwagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina yiganje cyane mu mashuri makuru na za kaminuza naho hagaragaye nk'icyo gihe hari mu butabera abakoze ubu bushakashatsi bemeza ko ugereranije n'ubwakozwe mu myaka itanu ishize iyi ruswa isigaye ivugwa apolinari mupiganyi umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane hari icyahindutse ubwa mbere abatangamakuru barirekura ni ibintu bidasanzwe kumva victime avuga ati igihe byambayeho gusa twakwifuza ko victime bari victime kandi babigeza kuri rib ikindi mbona cyahindutse ni uko nubwo bariya ba perpetrators bariya bayisaba barabikora barabizi neza ko amategeko abahana babikora bafite ubwoba nanone bihisha inyuma ya yuriya mutangamakuru cyangwa yuriya mu victime barabanza bagakora bakamureba akareba uwo muntu ubumenyi afite icyizere yifitiye ni ikihe umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda usaba abakorerwa ibi byaha ko bajya babivuga vuba kugira ngo ababigizemo uruhare bahanwe kuko iyo batinze kubitangaza ibimenyetso bigora kubibona mu gihe biregewe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
harakoze yasumta akabuye kuri iyo nkuru handi naho Frez- francois hollande eh, yahoze ari perezida w'ubufaransa ari mu rugendo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa gatatu aragendera ibitaro vya panzi kwa dr denis mukwege temiste clemetijima yaduteguriye iyi nkuru uyu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'ubufaransa yageze muri kongo kuri uyu wa kabiri mu ruzinduko rw'i bukavu yari aherekejwe n'umufasha we madamu jirigaye ambasaderi bruno aubert n'abandi bategetsi bo ku rwego rw'igihugu muri kongo bwana francois hollande aha akaba yitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro inyubako nshya n'ibikoresho bijyanye nayo byagenewe ubuvuzi bwo kubaga byo ku rwego rwo hejuru mu bitaro bya panzi muganga mukwege wegukanye igihembo cyitiriwe nobel cy'uwaharaniye amahoro cya bibiri na cumi n'umunani kubera ibikorwa akorera hipanzi yashimye ubwitange bw'uyu wahoze ategeka ubufaransa mu bikorwa by'ibi bitaro yagize ati À l'époque, il était président de la République française, m'avait remis le prix euh, Chirac.
igihe yari akiri perezida w'ubufaransa yanshyikirije igihembo cyitiriwe Chirac kuva icyo gihe urugamba rwacu yarugize urwe yaradushyigikiye yatugiriye inama none uyu munsi asohoje rimwe mu masezerano ye kuko ubwo navugaga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo yanyijeje ko umunsi umwe azaza kutureba akiboneraho ubw'ibibera muri iki gihugu rero kuri twe nyakubahwa perezida dutewe ishema no kubakira na cyane ko tuzi ko kuza kwanyu ku bitaro bya panzi gutanga ubutumwa bukomeye bw'uko ihohoterwa ridakwiye kwemerwa kuza kwanyu ku bitaro bya panzi biratugaragariza ubumuntu bwanyu Pensez, C'est pour exprimer votre humanisme.
ku ruhande rwe nawe bwana orande yashimye umuhate wa dogiteri mukwege hamwe n'abo bakorana ariko kandi avuga ko hageze ko intandaro z'amabakorerwa abagore mu burasirazuba bwa kongo zihagarara burundu bwana francois orande yabivuze muri aya magambo Si euh, les conflits demeurent, si la guerre euh, continue, si les forces niba amakimbirane akomeje niba intambara zikomeje niba ingabo z'amahanga zitumira aho zidakenewe ahubwo ziza kwangiza niba hakiri amabakorwa n'inyeshyamba z'ubwoko bwose aha mushobora kuzuza inshingano zanyu zo gusana kubaga guhumuriza ariko urwo rugendo ntirwazigera rurangira ni nayo mpamvu kuba kwanjye hano kutari gusa ikimenyetso cy'ubucuti ikimenyetso cyo gushima gutsimbakaza umubano ubufaransa bufitanye na kongo ahubwo kugomba kuba n'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore n'ubwo gusaba guhagarika ukwivanga kw'amahanga hano muri kongo et pour faire cesser toutes les ingérences extérieures ici en RDC.
bwana francois hollande wategetse ubufaransa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri kugeza mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi abaye umutegetsi wa kabiri ukomeye wo ku mugabane w'uburayi usuye uburasirazuba bwa kongo by'umwihariko ibitaro bya panzi muri iki gihe iki gice cy'igihugu gikomeje kuyogozwa n'intambara ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro ni nyuma y'umwami filipo w'ububirigi n'abari bamuherekeje baherukaga i bukavu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ubutumwa bw'aba bombi muri iki gice burasa guhamagarira ko amakimbirane n'intambara birangira uyu mutegetsi kandi asuye kongo mu gihe ubufaransa burimo kugerageza gukora ubuhuza hagati y'ibihugu bya kongo n'u rwanda ubu bireba na y'ingwe biturutse ku ntambara z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu u rwanda rushinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira icyakora ntibizwi niba uyu wahoze ategeka ubufaransa ashobora kugira icyo avuga naho kuri iyi ngingo na perezida felix tshisekedi wa kongo temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burasirazuba bwa kongo
turamushimiye temistokre mutijima mu burundi abantu batandatu bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'igihugu kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi eloge buri kaneza niwe afisi y'inkuru bahagaritswe bose n'abagabo baturuka mu gacimbiri ka mfunda muri zone rwegura komine mu ruta y'intara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi abanyagihugu baho bamenyesha ko iyo mpamvu yishwe ku munsi wa mbere bakiyibona abanyagihugu batari bake begereye ikibira batekewe n'ubwoba na cyane cyane abakenyezi n'abigeme nk'uko babibonye babivuga kubera hari amakuru akwiragizwa ko impamvu zifata ku nguvu abantu b'igitsina gore abarinda ikibira batubwiye ko bababajwe ahanini no kubona abanyagihugu bahisemo kwica iyo mpamvu kandi bazi ko bashobora kubahamagara bakayisubiza mu kibanza cayo nk'uko amasanamu ijwi rya amerika ryabonye avyerekana iyo mpamvu yarahimbuwe igice c'epfo kije ukwaco ica ruguru ukwaco imbere yo gucibwa umutwe ivyabaye vyahagurukije umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije abanje guhamagarwa n'abajejwe intwaro mu kayanza Bekimansi atunga imana avuga ko iyo mpamvu iri ku rutonde rwa mbere rw'ibikoko bibwirizwa gukingirwa mu isi kubera biri ku mushiro atera akama abanyagihugu baba hafi y'ishamba cimeza rya kibira akabasaba kwirinda kubizimanganya ivyarabibaye novuga ko bitagira izina Eh, kuko igikoko c'imamfu ni igikoko kimeze nk'umuntu kidafungurwa bisigura ko mu abantu biyumvira kwica igikoko c'imamfu nk'iki nibaze yuko no kwica umuntu batobitinya arico gituma twashaka dutera kama bene gihugu eh, bo ngaha mu Kayanza muri ino zone ya Gwegura yuko nukuri bovavanura bovavanura niyo ngendo mbi ijanye kwaka ubuzima ibikoko nk'ibi Eh, ibikoko nk'ibi mu Burundi bwarasinye amasezerano mpuzamakungu ajeje gukingira ibikoko n'ivyatsi biriko birasa n'ibihona amasezerano yitwa CITES iki gikoko bita imamfu kiri ku ico twita annexe ya mbere bisigura yuko gikingiwe ku rugero rwo hejuru n'ayo masezerano mpuzamakungu hatunga imana twari ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije asaba ubutungane guhana bwivuye inyuma bishe iyo mpamvu ico twogira ko dusaba abajeje ubutungane mu ntara ya Kayanza iyi dosiye boyifata nkama ahubwo bagira amatohoza yimbitse bagira amatohoza yimbitse barabe icatumye kino kinyabuzima gitakaza ubuzima kuko ni igikoko atamuntu ashobora gufungura kuko uwofungura kino gikoko ni nk'uko bibafungura n'abantu ni igikoko kimeze nk'umuntu bagira amatohoza yimbitse barabo bantu baba bazi ico bari bagamije kugira baka ubuzima eh, kino kino kinyabuzima Eh, ni dosiye tuzobandanya dukwirikirana kugira turabe yuko eh, bayitoze niba baba bakeneye amategeko ahana kandi agahasha ubukozi bw'ikibi eh, nk'ubu eh, turayafise tuzabashikiriza kugira bashobore kuyisunga mu gufata ingingo turetse mu ntara ya kayanza no ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ku cicaro c'ikigo c'ubushikiranganji bw'ibidukikije hari inkende zitazwi igitigiri zagurishijwe mu minsi iheze nk'uko vyemezwa n'abakozi b'ico kigo bavuga ko abazivye bakoze amayeri bazikwegera zibanza gusohoka ico kigo umukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije asigura ko bibabaje kubona hari abantu bacibaza ko ibikoko vyose ari vyo gucira ku buhombo abazwa n'uko iyo ngendo ikomeza kwibonekeza kandi hari umugambi wo kuresha ba mukerarugendo biciye kuri ivyo bikoko twari tumaze iminsi turi mu bikorwa vyo kubimenyereza eh, tubimenyereza kubonana n'abantu eh, kuko murazi yuko ni ibikoko iyo tubimenyereje neza birazana amafaranga y'agaciro kuri barya bicurwa rya mukerarugendo ariko rero hatanguye ibi vy'uruhigi vyo kubihiga eh, muca mwumva yuko igikorwa twari ko turakora nuko cyo gice kugira ibidukikije ico gikorwa eh, tuca dusanga umengo ni inguvu ziriko zirapfa ubusa bino bikorwa birafise akamaro kanini ntangere haba ku butunzi bw'igihugu eh, kubera biratuma ba mukerarugendo baza kugendera igihugu na rino shamba rihurumbirwa kuko murazi yuko eh, rino shamba kuva muri kahise ryari shamba rihurumbirwa na ba mukerarugendo uburundi bufise amoko amwe y'umuryango w'ibikoko ufise ishusho ya hafi y'umuntu primate mu gifaransa arimwo inkende imamfu inguge n'inkoto nk'igihugu kibanyi c'u rwanda catoye uburyo bwo kuzivyaza umusaruro kila mwaka ico gihugu gitunganya ibirori vyitiriwe kwita izina ingagi ni umunsi ukomeye cane kubera ibirori vyitabirwa n'abatunzi benshi b'isi yose bashobora kurenga amajana atanu igihugu n'abanyagihugu bakinjiza amafaranga atari make nk'uko mugenzi wacu akorera i kigali asumta kaboye yabitubwiye mu burundi kugeza ubu biracagoye gushira mu ngiro uwo mugambi mbere impamvu zirenga cumi zarahawe kenya kugira zikingirwe mu nyuma zizotahukanwe hari mu myaka y'intambara izo mpamvu n'ubu ntiziratahukanwa nk'uko amakuru dukura mu bushikiranganji bw'ibidukikije mu burundi yavyemeza eroje buri kaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubabwire ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije avuga hirya no hino ku isi tubabwiye ko muri burkina faso i- eh, bavuga ko igitero c'abagwanyi ba kirisilamu eh, ku modoka z'ishirahamwe ritanga imfashanyo cahitanye abasirikare cumi n'umwe abasivile bagera ku mirongo n'imirongo baraburiwe irengero ryabo tubabwiye kandi ko muri nigeria igihugu gishobora kuzohura n'ibibazo bikomeye by'imfunguro by'imfungurwa uh, gufungura nabi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu biturutse ku mutekano muke ibiciro biri hejuru n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe handi naho icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris ari mu rugendo mu buyapani na korea y'epfo rushimikiye ku bijanye n'umutekano twabwiye kandi ko kucica Ah, reka duhagarikire ngaho ibiganiro n'amakuru twabateguriye akanya katubanye gake turabashimiye cyane mwese mwaduteze amatwi kuri ino saha mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye na nadia taha yadufashije kubashikiriza amajwi mwumvise murakoze cyane